Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. iradiyo hejuru ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkundikije mu burundi twumvikane ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo ku isaha mu burundi igisata cy'ingenzi gishobora gutera imbere mu gihe ibintu bitari bike byokorwa
turafise ingona bica kutaronka itegeko kijanye n'ibisa cyo twokwita mu kinyamazuru cadre legal ya fete du tourisme itegeko rimaze kubura hari nico twita intambamyi z'ibisata canke vy'igihugu canke ubushikiranganji vyinjira namwe mu bijanye no gutunganya neza
uyo ni george nimenya umuyobozi w'igisata c'ingenzi mu bushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ingenzi mu burundi igihugu ca Ukraine casavye Uburusiya guhagarika ingwano no gutahana ingabo zabwo ku buryo bwihutirwa. Intumwa za Ukraine zari zitavye ibiganiro n'Uburusiya kuri uyu wa mbere. Muri ico gihugu kandi ONU itangaza ko abanya Ukraine isinzi babandanya bahunga igihugu cabo baja mu bihugu bibanyi eh, mu gihe ingwano hagati y'Uburusiya na Ukraine ibandanya. aya makuru n'ayandi turabashikiriza mu kanya gatoyi ntihagire aho muja amakuru avugwa hirya no hino ku isi igihugu ca Ukraine casavye Uburusiya guhagarika ingwano no gutahana ingabo zabwo ku buryo bwihutirwa intumwa za Ukraine zari zitavye ibiganiro n'Uburusiya kuri uyu wa mbere ni inkuru ya Jeffrey Mutagomwa umumenyesha makuru w'ijwi y'Amerika perezida vladimir zelenski wa ukraine yasabye umuryango w'ubumwe bw'uburayi kwemerera igihugu cye kuba umunyamuryango vuba na bwangu imishyikirano hagati y'intumwa z'uburusiya na ukraine yabaye hafi y'umupaka wa ukraine na belarusiya ibiro vya perezida zelenski vyatangaje ko intumwa za ukraine muri iyo mishyikirano harimo minisitiri w'ingabo oleksi reznikov n'umujyanama wa perezida mikhailo podolak umunyamabanga mukuru wa otan umuryango wo gutabarana hagati ya amerika n'ibihugu by'uburayi hans stoltenberg yavuze ko yaganiriye kuri telefone na perezida Volodymyr Zelensky akamushimira ubutwari bw'ingabo za Ukraine. Yanditse ku rubuga rwa Twitter ko ibihugu byo mu muryango wa OTAN bigiye kongera uburyo bwo gushyigikira Ukraine bitanga ibisasu bikingira za misile n'ibirasi ibimodoka by'intambara ndetse igatanga uburyo bw'amafaranga n'izindi mfashanyo zigenewe abaturage. Hagati aho kuri uyu munsi wayo wa gatanu intambara itangiye, Uburusiya bukomeje guhura n'igitutu cy'amahanga mu bya diplomasi. ifaranga ry'uburusiya ryatakaje agaciro ku rugero rwo hasi kuruta ikindi gihe cyose umuryango w'abibumbye nawo urakoranye inama yihutirwa yo kuganira ku kibazo cy'intambara hagati y'uburusiya na ukraine
urakoze jeffrey uh, tukivuga kuri ukraine onu itangaza ko abanya ukraine babandanya uh, guhunga ariko kandi abanyagihugu mu burusiya barahanganye n'ikibazo c'ibiciro bishobora kwiyongera mu gihe ifaranga rikoreshwa muri ico gihugu ribandanya guta agaciro uh, amerika inyuma yaho amerika n'ibihugu vy'iburaya bifatiye ibihano ni inkuru ya mugenzi wacu n'ubundi uh, jeffrey mutagoma kuri uyu wa mbere abaturage b'uburusiya baramukiye kuri za banki no ku mashini zibika zikanabikura amafaranga batonze imirongo nyuma y'aho ibihugu by'uburayi na amerika bitangarije ibihano ku burusiya birimo kubukura ku rwego bukoreshwa ku rwego mpuzamahanga mu bijyanye no kwishyurana rwitwa swift no gushyiraho uburyo butambamira ikoreshwa ry'amafaranga y'uburusiya ku rwego mpuzamahanga kuri uyu wa mbere ifaranga rikoreshwa muri icyo gihugu ryitwa rabo ryatakaje agaciro ku rugero rwa mirongo itatu ku ijana ugereranyije n'idolari ry'amerika banki nkuru y'uburusiya yagerageje gukora ibishoboka ngo yongere kuzamura ifaranga ariko abaturage bakomeje guhangayikishwa n'uko ubukungu bw'icyo gihugu bwaba bugiye kugwa ku rugero rukabije minisiteri ishinzwe ingendo mu gihugu yaburiye abaturage ko kwishyura ingendo bakoresheje uburyo bwiyambaza ikoranabuhanga ririmo iry'ibigo nka apple google samsung n'ibindi bishobora kwanga kubera ibi bihano kugeza ubu burusiya buracyagendera ku bicuruzwa bufite mu bubiko n'ibyo bwizigamye abasesenguzi b'abahanga mu by'ubukungu baravuga ko ibi bihano nibitinda gato ibiciro by'ibicuruzwa biri buzamuke ku rugero rukabije ubukungu bw'uburusiya bugahura n'ikibazo gikomeye
urakoze jeffrey ubu naho tuje mu makuru akarere uh, ka afurika y'ibiyaga binini aya makuru tuyahereka Burundi aho havugwa ko mu gisata c'ingenzi ico gisata gishobora kwisununura mu gihe amategeko yoba atomoye vyashikirijwe n'umuyobozi w'ico gisata n'inkuru twateguriye na mugenzi wacu Desire Hatuyimana igisata c'ingenzi mu Burundi gifise ibintu vyinshi vyofasha gukwega ingenzi ariko kugeza n'ubu bikaba bidatunganijwe neza vyashikirijwe na George Nimenya umuyobozi w'ico gisata mu bushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ingenzi mu ntango z'ukwezi kwa kabiri mu gisagara ca Bujumbura aho yariko amenyesha abayigwa n'ico gisata ko mu bibanza vy'irata ijana mirongo ibiri n'indwi vyemejwe n'abahinga mpuzamakungu mu bijanye n'ingenzi cumi gusa arivyo vyitwa ko bikora aratanga uturorero twa bimwe bimwe vyosahiriza ubutunzi bw'uburundi mu gihe vyoba bitunganije neza gusumba uko biri uno munsi nuko mu Burundi dufite umugenzo twishanije wo gushika ku bantu icyo twakwita hospitalite mu kinyamazuru icyo ni cyambere twebwe tugomba kudandaza mu gisata cy'ingenzi icya kabiri ikiyaga tanganyika nicyo kiyaga kirimo ubutunzi burenze mu bijyanye n'amafi abashakashatsi mu gisata cyabyo baravuga ko twaba dufise amafi arenga ubwoko amajana atandatu ariko bikora bwo dukenera na cumi ntibushika ni ikiyaga gifise ngira ngo hafi ibirometero birenga ijana by'umucanga tuvuye ngaha mu gatumba tugashika mu rumonge ikindi twodandaza twirata turafise ikintu bita isumo riri hasi cyane bita susedine ritunze ibihugu bitandukanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arabishimangira mu kwezi kwa mbere ari mu karuhuko yaragendeye ibibanza bitandukanye vy'iratiro ari mu ntara ya Cankuzo yaramenyesheje ko Burundi bwicaye ku gahiye igihe ibintu vyokorwa neza hanatse hose nabonye dufise ibintu vyinshi vyo kurata turisme irashobora kuba ihinguriro rikomeye cyane mu Burundi kuko nta ntara n'imwe idafise ikibazo cy'iratiro ndetse n'amakomine amakomine yose usanga afise akantu
mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe igisata c'ingenzi kigenewe miliyoni majana mirongo icenda n'indwi kugira gitezwe imbere uwo muyobozi arashima ko kigoro ka leta ariko akabona ko akiri make ageranije n'ibintu bikenewe kugira ico gisata c'isununure asaba leta gukemura ibibazo bituma uburundi budindira ageranije n'uko ibintu vyifashe mu bihugu bihana imbibe n'uburundi turafise ingorane bisha kutaronka itegeko rijanye n'igisata cyo twokwita mu kinyamazuru cadre legal yafekte tuhiga ubu ndiko ndababwira igisata nta tegeko rikigenga ifise ari naco gituma musanga haca hakurikira izindi ntambamyi zivuye kuri iryo tegeko ritaraboneka itegeko rimaze kubura hari nico twita intambamyi z'ibisata canke vy'igihugu canke ubushikiranganji byinjira namwe mu bijyanye no gutunganya neza icyo gisata hanyuma iyindi ngorane ugiye kureba mu burundi nta bigo cyangwa amashuri asohora neza na neza icyo twakwita abahekeza ingenzi legide na odasi ndabahawe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryigenga rikora mu gisata cy'ingenzi gisabo tuzi abona ko leta igifise byinshi byo gukora kugira icyo gisata cy'ingenzi gitera imbere arerekana ivyo leta yategerezwa kwihutira kugira abagana uburundi biyongere novuga ni nk'inyubako inyubako novuga nk'amabarabara hanyuma agahimiriza ababubaka ama inyubako zijanye n'uburaro kugira ngo bubake ibintu biri ku rwego canke inyubako ziri ku rwego mpuzamakungu ariko kandi leta igashiraho igisata c'inyigisho zijanye n'igisata c'ingenzi ariko kandi leta ikabandanya yorohereza abanyamahanga ko turi mu muryango wa afurika y'ubuseruko ayicitwa viza unike basanga viza bakoresha muri tourisme basanga n'imwe hamwe naho uburundi bwoteri nabwo bukahashika vyoba vyiza cane umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye ayo makenga arayatahura amenyesha ko ubushikiranganji bugiye bwikwegera ko ataco vyofasha ico gisata asaba ubushikiranganji bwose bufise ibintu vyotuma ingenzi zihurumbira uburundi gusenyera ku mugozi umwe kugira umwimbu wiyongere ibiharuro bitangwa ni banki y'isi vyerekana ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ingenzi zagendeye uburundi zanega hagati y'ibihumbi amajana atatu ibiharuro vyagabanutse cane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri biturutse ku kiza ca covid cumi n'icenda ivyemezwa n'umuyobozi w'igisata c'ingenzi n'ahadatangira ibitigira inyezina uwo muyobozi ajejwe igisata c'ingenzi yizera ariko ko kubona leta yarafashe ingingo ko abanyamahanga bose baza mu burundi baronkera uruhusha rwo kwinjira mu gihugu visa ku kibuga c'indege ca bujumbura no ku mipaka itandukanye bizofasha ingenzi kuza ku bwinshi kugendera uburundi aremeza ko visa yari intambamyi ikomeye cane ku bantu bifuza kwinjira mu burundi atera akamo abarundi kugendera hari ivyiza vy'uburundi kugira nabo babimenye amenyesha ko ibiharuro bigaragaza ko abarundi bagendera ibibanza by'iratiro bakiri bake cyane dezira hatungimana kigali ijwi ry'amerika
tukivuga ku burundi igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu onu citaho neza abakenyezi onu femme ciyemeje kugarukira ku bakenyezi bafashwe ku nguvu canke bashikiwe n'amabi aturuka ku gufatwa ku nguvu mu burundi mu myaka iheze userukira ico gisata mu karere ka afurika y'ubuseruko n'ubumanuko yabitangarije i bujumbura mu gihe yariko arasozera urugendo rwiwe rwo kwirabira ingene ayo mabi ifashe mu gihugu na abayakorewe ingene bangana n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijuru ry'amerika pierre clavera niyo nkuru ari i kigali mu rwanda igisata c'ishami mpuzamakungu oni citaho ineza y'abakenyezi onifam cifuza ko umukenyezi wese yafashwe ku nguvu avugwa mu ibanga ntangere ndetse n'uwamukoreye icaha agahanwa bimwe vy'akarorero mu gusozera urugendo yahoramwo mu burundi ubutwara igisata ca unifam mu karere ka afurika y'ubuseruko na afurika y'amajepfo maxime huinato yatangaje ko ico kibazo yakivuganye n'abategetsi batandukanye kandi ko ico gisata citeguriye gufasha mu bikenewe vyose haba mu buryo canke ibikoresho Nous, nous nous sommes intéressés euh, beaucoup à la question de la jeune fille.
ati narashimikiye cyane cyane ku iterambere ry'umwigeme ari wavamo umukenyezi abwirizwa gukingirwa mu gateka kiwe akiga neza kandi agahabwa ibishoboka byose kugira ngo ateze imbere igihugu aha twarabonanye n'inzego zitandukanye guhera ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu abashikiranganje batandukanye harimo uw'intwaro yo hagati mu gihugu n'abandi intego ni kurandurana n'imizi amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane ifatwa ku nguvu ryabo canke ako kabi kakagabanuka bimwe biboneka kuvura abo byashikiye no gushengeza mu butungane abakekwa ko ico caha hari abakenyezi benshi bize n'abafise ubuzi n'ibibanza bikomeye abo rero babwirizwa gufasha kugira ngo ako kabi karanduranwe n'imizi twebwe tuzotanga ibikenewe bwaba uburyo canke ibikoresho kuko abakenyezi iyo bakingiwe barateza imbere igihugu Des compétences.
mu bibazo bikomeye amashami y'abakenyezi n'abakingira agateka kabo bamushikirije harimo ikibazo cy'ibimenyetso mu butungane bidakunda kuboneka mu gihe uwafashwe ku nguvu yitwariye uwakeka ko icaha aha onifam yemeye ko yiteguriye gufasha kubaka ikigo c'ubuvuzi cotanga ivyo bimenyetso bishimangirwa na jeannette kem atwara onifam mu burundi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru Là, vraiment, il y a ce qu'on appelle euh, forensic medicine.
ati ni ikibazo gikomeye natwe kiraturajya ishinga hari ibigo usanga bitanga ibimenyetso by'abafashwe ku nguvu bikoreshwa kandi byemerwa n'ubutungane mu karere ka afurika y'ubuseruko kirahari i kampala mu buganda kandi niyo ni famu yacubakishije no ngaha rero turiteguye gufasha muri ubwo buryo mu kurindira turakorana n'ikigo humura cakira abakorewe amabi ashingiye ku gitsina ibikenewe byose kugira ngo umukenyezi yiture ubutungane yongere avugwe turabitanga turabifise no mu migambi ibi vyofasha kugira n'ababikora babone ko ibimenyetso bitazozimangana Contre les violences faites aux femmes.
umuhari w'abakenyezi bahananiye amahoro n'umutekano muvuma de femme de fille pour la paix et la sécurité ubona ko ayo mabi abandanya gukorerwa abakenyezi kubera kudahana ivyaha imakire hunja arongoye uwo muhari mu burundi ayo mabi si agaseseshwarumuri kandi arabangamiye amagara y'abakenyezi n'abigeme mu gihugu habaye amaraporo menshi yerekanye ko no mu bagirizwa amabi akorezwa aba- abakenyezi abigeme harimo abategetsi bo mu nzego za leta amwe muri abo mabi akaba ari no mu vyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu guhasha ayo mabi afatiye ku gitsina haba mu buzi mu mico kama mu mashuri muri za kaminuza eka no mu buzi bwose bw'igihugu ariko uko tubibona ha kugabanuka ha gutuza ayo mabi abandanya akogwa mu gihugu icyo dusaba rero umukuru w'igihugu yokurikirana hafi ivyerekeye amabi n'ivyaha bifatiye ku gitsina harimo n'ibihanwa n'amategeko mpuzamakungu n'abakorewe ayo mabi basanzwe babayeho mu bwoba bwinshi butuma badashobora kwiyamiriza ayo mabi bitewe no gutinya gutotezwa uwo muhari waharuye abafashwe ku nguvu muri ubwo buryo barenga mirongo itandatu mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe onifam yemeza ko yiteguriye no kubandanya guha uburyo bw'ingurane ntonto imitahe hamwe no gufata mu mugongo abafashwe ku nguvu kugira ngo bisununure mu mibereho yabo canke gushigikira abana basigwa n'umukenyezi yahuye n'ayo mabi mu gihe vyoba vyatumye yitaba imana ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye birashima ku kigoro mu kurandurana n'imi zifatwa ku nguvu ry'abakenyezi n'abigeme ku rubuga rwa Twitter ivyo biro vyavuze ko uwo mugambi wa Onifam ari uwo gufatwa mu mugongo gushika ubu ibiharuro vy'abafashwe ku nguvu biragoye kumenyekana kuko nk'ikigo seruka citaho abo bakenyezi cabwiye ijwi rya Amerika ko abavugwa n'abafatwa bibera mw'ibanga ico bikoze ico kigo kivuga ko ku ndwi cyakira abatari munsi y'ijana bahuye n'ayo mabi mu ntara zitandukanye aho gifise ibiro Pierre Clave niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika tugaruke ku nkuru yerekeye ukraine uko intambara ibandanya mu gihugu cya ukraine ni nako ababa muri icyo gihugu n'abanyamahanga babandanya guhunga abanyarwanda barimwo cyane cyane abanyeshuri bari basanzwe biga muri icyo gihugu bari mu bamaze guhungira mu gihugu cya polonye aho bemerewe kuba igihe cy'iminsi itarenga cumi n'itanu mugenzi wacu edi rwema yavuganye na fred mupenzi arongoye ishyirahamwe ry'abanyarwanda baba muri ukraine yamaze gushika ku murwa mukuru wa warso wa polonye mupenzi yari umunyeshuri mu gisata mu gisagara ca lviv reka tubatega amatwi
nahageze mvuye muri ukraine mu mujyi bita lviv ni nk'umujyi wa kabiri wa wa ukraine umujyi waba uri mu mijyi muri iyi minsi yaba yibasiwe n'ingabo z'uburusiya kuva uburusiya bugabye ibitero ku gihugu cya ukraine oya niwo mujyi kugeza ubutekanye abantu bose bari kuganamo ntabwo uri mu gace kari muri turiya duce bari kurwaniramo gerageza utubwire mbere y'uko mufata icyemezo cyo gufata inzira mukajya mu gihugu cya polonye aho kugeza ubu ngubu ubu mwahungiye ibintu byari byifashe gute ese abanyarwanda mubana mu gihugu cya Ukraine bangana bate kugira ngo dufate icyemezo cyo gusohoka Ukraine ni uko mu ijoro ryo kuwa gatatu ahagana mu gitondo nibwo barashe ntabwo twigeze tubigira ibintu bikomeye kuko bari basanzwe n'ubundi barwana uturuka kera murabizi ahubwo bafataga agace kamwe karimo inganda wegereza Harkov nibwo perezida ubwe yatangaje ko igihugu kigiye kurwana bitakiri mu bintu by'ibiganiro umunsi ukurikiyeho nibwo batangiye kurasa no mu makuru bicamo bavuga yuko n'abaturage ubwabo bemewe gutunga imbunda bakajya kurwana icyo gihe nibwo twafashe umwanzuro wo kuba dushaka inzira twacamo kugira ngo tutazahura n'ibibazo abanyarwanda muri rusange batuye muri icyo gihugu bangana bate ndagereranya ubu ngubu navuga nka mirongo irindwi na bane ariko tujya kugera mu ijana kubera ko harimo abasubiye mu rwanda mbere y'uko intambara itangira hari abanyarwanda bashobora kuba bari muri turiya duce twibasiwe n'imirwano cyane cyane twegereye igihugu cy'uburusiya aha ndavuga nk'uduce twa kharkiv za kiev n'ahandi bari bariyo ariko ubu ntabwo bakiriyo bose bamaze kugera mu mujyi wa lviv baratekanye turi kugerageza gushaka ukuntu bavayo nabo ndakeka ejo cyangwa se umusiba ejo bazabashijeyo hanyuma gerageza utubwire uburyo murimo kugera muri icyo gihugu cya polonye ese bikorwa nande hari uruhare leta y'u rwanda ibifitemo kugira ngo uh, ibe yabakura muri icyo gihugu cya ukraine kugira ngo mugere muri polonye kugeza ubu kuva mu duce buri wese avamo turifasha tugakoresha uburyo bw'imodoka ubu ngubu ibiciro biba birimo hejuru ugasanga bamwe bafite ikibazo cy'amafaranga ariko bakihuriza hamwe bagateranya kugeza ubwo babonye bishyura umutakisimeni then bakagana ku mupaka wa ukraine na poland ariko no kubera ko ubwinshi bw'abantu n'ubwinshi bw'imodoka hari aho zigera bikaba ngombwa ariko muvamo mukagenda nk'urugendo rw'ibirometero na makumyabiri n'amaguru ni nk'amasaha nk'abiri n'iminota mirongo itatu so iyo ugeze hariya habamo gutegereza kubera abantu benshi ariko icyiza abanyamahanga babashyira ku ruhande n'abene gihugu cya ukraine bakajya ku ruhande ko nibo benshi twambuka neza urebye nta kibazo hanyuma leta y'u rwanda nayo iri kudufasha kubera yuko hari abakozi babo babiri bohereje ku mupaka wa poland urasohoka bagahita bagufasha kugera waso ukagera nta tike utanze ari ubuntu bakayatwitaho urebye tumeze neza kugeza ubu kandi nizera yuko n'abari inyuma nabo barakomeza kubitaho kubera yuko turi gukomeza kuvugana kugira ngo twebwe twabashe gutambuka tubabwire uburyo babigenzamo na ambasade idu- ibidufashamo nk'umuntu wabaye muri icyo gihugu cya ikirere ibyo ari byo byose urakimenyereye umenyeranye n'abaturage b'icyo gihugu Ah, uburusiya bumaze gutangaza ko bugiye kugaba ibyo bitero abaturage baho mwavuganye babyakiriye gute ese kuba kugeza kuri uyu munota uburusiya butaragera ku ntego yo kuba bwafashe umujyi nka kiyevu bwigaruriye igihugu ah, bivuze iki mbere babanje no kuvuga yuko ingabo basubije inyuma ari uko ari ukubeshya nyuma baza gutangira kurasa nyuma barasana n'abanyayukraine ariko barabiduhisha nyuma rero ubwo perezida yavugaga ngo bishyire hamwe bamanike amadarapo eh, ndabyibuka twese n'abanyamahanga twese baduhaye amadarapo tujya mu muhanda badufata amafoto n'ibiki kugira ngo bagaragaze ko bashyize hamwe ntabwo bafite nyuma nibwo haje kubaho iyindi mpinduka ubwo perezida nyine yavugaga ngo nta mpamvu yo kugira ubwoba reka barwane hanyuma kugeza ubu rashayo ntabwo irabasha gufata kifi kubera yuko ah, ukraine yishyize hamwe bari kurwana kandi bakora uko bashoboye kugira ngo uduce tumwe na tumwe batadufata nubwo usanga harimo utwo bafashe ariko ibyo byose bakabikora hari intego bafite kubera ko murabizi yuko hari indi ntambara yigeze kubaho muri za bibiri na cumi na kane ari itewe n'uwo muperezida wari uriho so rero niyo makosa bashaka gukosora muri make ni nko kubasengera kugira ngo ibyifuzo byabo bizakunde abanyayikirere benshi barimo guhunga barasa nk'abagaragaza ko ari uguhunga by'igihe gito kuri bo bafite icyizere cy'uko leta yabo izanesha abarusiya bagasubira kubaho nk'uko bari basanzwe babaho mwebwe namwe nk'abanyamahanga mwabaga muri icyo gihugu ah, icyo cyizere mugisangiye n'abanyayikirere muribaza ko muzasubira mu buzima bwanyu busanzwe ryari Ah, kuri twebwe nta cyizere dufite cyo kuvuga ngo twasubirayo vuba gusa igihe kizabaho iyo ntambara irangire icyo cyizere cyo kirahari kuko kugeza ubu bari kuvuga ko bashaka ibiganiro badashaka gukomeza kurwana kuko kuri kote zombi hari abasirikare bari gupfa mwibaza ko aho ngaho mu gihugu cya polonye muzahamara igihe kingana iki cyangwa se hari gahunda yo kubacyura mugasubira mu rwanda ntacyo twibazamo cyo kuvuga ngo twamara igihe kingana gute kuko muri pasiporo zacu bashyizeho iminsi cumi n'itanu ubwo niyo minsi cumi n'itanu nyine bivuze ko nyuma y'iminsi cumi n'itanu ubwo leta y'u rwanda iri muri gahunda yo kuba yabacyura mu gihugu Eh, bari kubidufashamo kuko abayobozi turi kumwe nabo umunsi ku wundi fredi mupenzi uyobora umuryango w'abanyarwanda batuye mu gihugu cya ikirere nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika natwe turabashimiye cyane ubwitange mwagize no kutuganiriza kugira ngo mumenye ko duhagaze
turagushimiye nawe edi Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
bakunzi b'umukino wa basketball irushanwa rya basketball africa league rizwi nka bar ryongeye ryagarutse ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga natwe ku ijwi rya amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa bar tuzaba twabukereye tubagezaho iyi mikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na kabiri amakipe cumi n'abiri yambariye urugamba rwo kwambura zamalek yo mu misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya bari umwaka ushize ibihugu bitatu senegali misiri ndetse n'urw'imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino mirongo itatu n'umunani iteganyijwe muri iyi bari ya bibiri na makumyabiri na kabiri turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika ndetse n'andi maradiyo dukorana kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze basketball africa league ku ijwi rya amerika ninde uzakijyana ntimuzacikwe
tugaruke ku ihiganwa ryo gusiganwa n'amakinga tour du rwanda eh, ryarangiye ejo ku munsi w'imana mu rwanda umumenyeshamakuru wacu jean claude munyandinda yarikurikiranye kuva mu ntango aratubwira rero ukuntu byarangiye
iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu ya Eritrea yaririmbwe kuri Canal Olympia ku irebero kuri iki cyumweru ubwo umukinnyi Nathaniel Tesfazion ukomoka muri icyo gihugu akaba akina ikipe ya Andronigio Catone yo mu Butaliyani yari amaze kwegukana isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ni nyuma y'agace ka munani ari nako ka nyuma k'iri siganwa mpuzamahanga ngarukamwaka kareshyaga n'ibirometero mirongo irindwi na bitanu na metero magana atatu aho abasiganwa bazengurutse mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali wabaye uwa mbere muri aka gace ni umunyarwanda Moise Mugisha ukinira ikipe ya Portacho muri Afurika y'Epfo waciye agahigo ko kuba ari we munyarwanda ubimburiye abandi gutsinda etape y'iri siganwa kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe yakoresheje amasaha abiri iminota umunani n'amasegonda cumi n'atandatu yari ari kumwe n'abakinnyi babiri b'abafaransa bo mu ikipe ya Direct Energy aribo Alexandre Geniez na Sandy Dujardin bamuretse agatambuka ngo asoze ari uwa mbere kugira ngo nawe asogongere ku buryohe bwo gutsinda etape ya kabiri n'igice kimwe Nathaniel Tesfazion nyuma yo gukoresha amasaha makumyabiri n'atatu iminota makumyabiri n'itanu n'amasegonda mirongo itatu n'ane mu rugendo rwose hamwe rureshya n'ibirometero magana cyenda mirongo ine na bibiri yahise yambikwa ikamba ry'uyu mwaka yegukanye iri siganwa ryari rikinwe ku nshuro ya kane kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda icyo gihe uwaryegukanye n'umunyaritreya merawi kudus wakiniraga ikipe ya asitani yo muri kazakistani muri bibiri na makumyabiri turu du rwanda yatwawe na nathanael tesfazion ari nawe kandi wegukanye uyu mwaka icyo gihe yakinaga mu ikipe y'igihugu cye cya eritreya umwaka ushize uwahize abandi ni umunya espanye christian rodriguez ukinira direct energie yo mu bufaransa usibye kuba yegukanye turu du rwanda nathanael Tesfazion yahembwe kandi nk'umukinnyi mwiza ukiri muto ndetse akaba ari nawe mukinnyi w'imena mu bakinnyi b'abanyafurika baserutse Moise Mugisha wa Protac yabonye igihembo cyo kwegukana agace ka munani hiyongeraho n'ishimwe ry'uko ari we mukinnyi w'inkwakuzi mu kuzamuka imisozi igihembo cy'umukinnyi mwiza mu banyarwanda ni Eric Manizabayo wa Benediction mu karere ka Rubavu wacyegukanye uwarushije abandi kuvuduka ni Sandy Dujardin umufaransa wo mu ikipe ya Direct Energy umukinnyi wahatanye kurusha abandi bose ni umunya Israel Omer Goldstein naho ikipe y'indashyikirwa yabaye Bike Aid yo mu Budage minisitiri wa siporo mu rwanda mimoza munyangaju avuga ko iri siganwa turu ry'u rwanda ryagenze neza ni byiza byo kwishimira kirangiye neza hariho gahunda yo gutegura no kurebera hamwe cyane cyane ko turi mu cyorezo ababa baragize ikibazo cy'uburwayi kubitaho no kubakurikirana ariko bikaba birangiye neza muri rusange abagomba gutaha bazataha neza abarwayeho gato barakize ubungubu ubu navuga ko tubyishimiye ko byibuze tunarangije neza tunatwaye na etape igikorwa cyo gusoza iri siganwa mpuzamahanga turu ry'u rwanda ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri cyatangijwe n'umukuru w'u rwanda paul kagame yari claude munyandinda i kigali
ijwi ry'amerika ku bufatanye na furashi tivi yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri furashi tivi mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabarangitse
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka tubibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru twabwiye ko igihugu cya Ukraine cyasabye Uburusiya guhagarika ingwano no gutahukana ingabo zabwo ku buryo bwihutirwa izo ntumwa rero za Ukraine zari zimaze kugira ibiganiro n'Uburusiya kuri uyu munsi wa mbere twabwiye kandi ko abanyagihugu b'Uburusiya bahangayishijwe cyane n'ikibazo cy'ibiciro bishobora kwiyongera mu gihe ifaranga rikoreshwa muri icyo gihugu ribandanya kumanuka kubera ibihano amerika n'ibihugu by'iburaya byafatiye icyo gihugu twabwiye kandi ko igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyitaho ineza y'abakenyezi onifame ciyemeje kugarukira ku bakenyezi bafashwe ku nguvu canke bashikiwe n'amabi aturuka ku gufatwa ku nguvu mu burundi inshuti mwese rero mu mwadukurikiranye mu biganiro byacu ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turabashimiye turashimiye abagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru turashimiye mwese kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byakoranijwe na diodone cyubahiro bikaba byahagarikiwe na edi rwema mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese